ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nanjye venuste nshimiyimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri umwana w'umukobwa witwa wera akayezu leokadi mariya yahawe umuryango w'ababirigi washakaga umwana urera yatanzwe n'ababyeyi bamureraga ari bo mu kagatare odeta na munyantwari simoni bigaragara ko bakoraga umurimo w'ubuhinzi batuye ku kacyiru mu mujyi wa kigali impapuro zigaragaza ko uwo mwana bamutoye mu muhanda bakamurera kugeza bamutanze umuryango wamuhawe wari uhagarariwe na nyakwigendera dr rugina nizeyimana emmanuel ikigaragara ku mpapuro ijwi ry'amerika yashoboye kubona ni uko uyu mwana wera akayezu leokadi maria yavukiye mu bugesera ikanzenze ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri wera akayezu leokadi maria ari hano mu kiganiro atuye umunsi n'ububirigi Euh, je suis arrivée en Belgique toute petite. Euh, j'ai pas de souvenirs euh, concernant ma vie euh, au Rwanda. Et euh, c'est vrai que.
nageze mu Bubiligi ndi umwana muto cyane nta kintu nibuka cy'ubuzima bwanjye mu rwanda icyo nibuka ni uko nageze mu Bubiligi mu ntangiriro z'ukwa cyenda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu nta makuru menshi mfite
quelles sont les informations ni ayahe makuru ufite ku buryo wageze mu bubirigi Euh, je sais que j'ai été adoptée par des Belges euh, qui ont adopté deux enfants rwandais. Donc j'ai un grand frère également qui a été adopté. Euh, narezwe n'ababyeyi b'ababirigi bafasha abana babiri b'abanyarwanda mfite umuvandimwe tudahuje ababyeyi ariko twakoranye ababyeyi bandeze ntabwo bakunze kubinganirizaho j'ai nta pas makuru rero mfite ku buryo bampawe n'ababafashije Voilà, qui aimait discuter euh, de ces choses-là. Donc malheureusement, j'ai j'ai pas vraiment euh, d'informations sur euh, par euh, quoi ils sont passés, par qui ils sont passés. Euh, voilà. J'ai réussi à avoir des informations grâce à mon acte d'adoption.
amakuru mfite
Euh, nayo donc, navanye ku rupapuro rubyemeza rugaragaza ko navukiye mu bugesera nzi kandi ko natuyeho igihe gitoya i kigali ku kacyiru nageze mu bubirigi mfite umwaka umwe n'amezi atatu nta kindi nzi J'ai habité euh, un petit peu à Kigali, donc euh, à Kassiuru, étant donné que euh, je suis arrivée en Belgique, euh, on va dire à 15 mois à peu près. Euh, Enfin voilà, hormis ça, je sais que c'est pas énorme, mais euh, voilà, c'est tout ce que j'ai.
maintenant tu souhaites bien te rendre au Rwanda pour euh, retrouver tes racines urifuza kujya mu rwanda kujya gushaka umuryango nugerayo uzajya he Alors j'avais pensé euh, aller à Kigali. Euh, j'aimerais beaucoup avoir mon acte de naissance, puisque c'est un document que, que j'ai pas. Euh, évidemment. j'aimerais natekereje la kubanza kujya i kigali ndifuza cyane kubona icyemezo de là, cy'amavuko euh, d'où je nta viens kimfite.
et, euh, ndifuza kujya mu bugesera kubera ko voir ariho un petit peu, euh, nkomoka ce que je peux trouver. Je sais que euh, au Rwanda, il y a une énorme solidarité euh, pour, pour les personnes qui recherchent euh, leur famille ou en tout cas ceux qui sont intéressés par. euh, nzi ko mu rwanda abantu bitabira cyane gufasha abana bashaka imiryango nzashaka abantu bashobora kuba banzi cyangwa se bazi ababyeyi banjye Je vais essayer de, de- voilà de trouver des personnes en tout cas qui peut-être connaissent un bout de mon histoire ou euh, connaissent des, des personnes euh, proches de, de- de ma famille biologique.
alors retrouver tes racines euh, est un sentiment qui t'habite depuis longtemps
gushaka umuryango wawe ubimaranye igihe cyangwa se byakuje mugira ngo umenye uwo uriwe
Alors, c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. Euh, j'ai été adoptée par des personnes blanches de couleur, enfin blanches de peau. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de mal à...
ni ibintu umaranye igihe kirekire narezwe n'abantu bafite uruhu rwera sinigeze numva ndi uwabo nanjye nshaka kumenya uwo ndi we voir euh, voilà, qui j'étais. euh, voilà, j'ai jamais rien lâché, malgré que, euh, effectivement, aujourd'hui j'ai 33 ans. Donc, on pourrait euh, se dire, oui, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Maintenant, la vie.
ubu mfite fait que, imyaka mirongo itatu euh, n'itatu voilà, on a- igihe kirageze kugira ngo menye aho nkomoka nzakora ibishoboka byose kugira ngo mbigereho izo ndoto zanjye kuva nkiri muto de, de, de me rapprocher en tout cas de ma culture, de, de savoir d'où je viens. Et, euh, et voilà, je ferai tout pour, euh, pour arriver jusque-là. En tout cas, c'est mon rêve, en tout cas, si vous voulez savoir depuis que je suis toute petite.
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje ndakira kandi sete ntirenganya arashaka mukuru we imana anderson baburaniye mu mashyamba ya kungu ntirenganya atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa gahanga akagari ka gahanga umudugudu wa rwinanga ni ukurangisha mukuru wanjye twaburanye muri jenoside yakorewe abatutsi muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane
mwaburaniye he twaburaniye muri kongo mu nkambi ya inera yitwa nde yitwa ntakirutimana anderson ubwo se mwaburaniye inera bigenze gute
twarahunze tumaze guhunga tugeze ahitwa imuhumbano ngewe nsigarana na papa wakomezanya na bashiki banjye babiri na mama bahungira nyine mu nkambi ya inera muri congo hanyuma hanyuma igihe kiragera basenya inkambi niyo makuru nahawe na mama na mushiki wanjye kuko njye nasigaranye na papa mu rwanda ntabwo twambutse ngo tugere congo baza gusenya ya nkambi bahungira mu ishyamba igihe kigira kugera rero ngo basenya inkambi bamaze gusenya inkambi aho bari bahungiye mu ishyamba hanyuma gutandukana kwe n'iwacu rero bajyaga ibihe we na mushiki wanjye mushiki wanjye mukuru ni w'inani gatanu hanyuma mukuru wanjye umukurikira ni w'inani gatandatu umwe yajyaga kuvoma mu gitondo undi akajya kuvoma nimugoroba icyo gihe rero basenya inkambi aho bari batuye muri iryo shyamba basenye ariwo bagezweho kujya kuvoma hanyuma yari yajyanye n'umwana w'umuturanyi witwa jeannette hanyuma rero bagiye basenye yagiye kuvoma aravuga ati noneho guhunga reka duce muri za nzira yanyuzemo ajya kuvoma turebe ko turi buhure nawe bagiye baramubura batandukana gutyo yego uwo mwana jeannette bari bajyanye se yaratashye
oya nta makuru ye dufite nawe ntabwo bamubonye icyo gihe
mbese wowe wasigaranye na papa wawe mu rwanda mwasigaye hehe
twasigaye hehe yego mwari mutuye he mu rwanda
yego twari dutuye muri perefegitire mu cyahoze ari perefegitire ya butare segiteri curusi serire musambi niho twari dutuye bari bahetse n'akandi k'amezi abiri n'akandi gashinzwe k'amezi abiri barafunze
abo bose baragarutse uretse anderson yego yego bariho rwose hanyuma se nta muntu wakomoka imugusa ukomoka izo za butare za kera waba warahungiye izo za bukavu wababwiye ko umwana yamurabutswe oya ntabwo nta makuru twabonye kereka ayo twamenye nyuma ubwo aho twari dutuye mu bo twari duturanye hari umumama bari bafite wakoraga muri kuruwa ruje twaramutumye yajyaga uganda atubwira ko yamubonye mu kigo cy'imfubyi cya uganda ni hagati ya bibiri na rimwe na bibiri na kabiri anderson yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane
yego bahunze yiga mu wa mbere yari ari mu myaka irindwi cyangwa umunani kuko mushiki wanjye uwo mukuru w'inani gatanu yari ari mu wa kabiri ni ukuvuga ko inkambi ni ukuvuga ko inkambi bazishenye afite hafi imyaka icumi
mushiki wanjye avuga ko yari nko mu icyenda cyangwa icumi kuko barahageze mushiki wanjye bavuye hano mu rwanda mushiki wanjye yagiye kujya mu wa kane uwo mukuru ariko ageze muri congo bamusubiza mu wa gatatu uwo mukuru wanjye we bamusubiza mu wa mbere hanyuma se yaje kwisanga ate mu kigo cy'imfubyi muri uganda yego ntabwo tubizi ariko uko uwo mumama yatubwiye yatubwiye ati najyanye imyirondoro yanyu ndamubaza akambwira nta mubaza aturuka nta mubaza ababyeyi akambwira yabimbwira nkasoma nasoma nkabona birahura n'ibyo avuga ariko niba turamubwira iwacu baramubwiye ngo kuki utamubwiye ko duhari ariko mama aramubwira ngo ntabwo uhita ubabwira ko ababyeyi bahari kuko bigira inzira bicamo hanyuma rero aje nyuma aza kwitaba imana adakomeje kudukurikirana iyo dosiye rero ntanatubwira ntiyabwiye ababyeyi n'icyo kigo cy'imfubyi yamusanzemo ni rwo rujijo twagize kuko nyuma naje ku naje kujya i kigali hanyuma nza kujya kurangisha kuri croix rouge ariko bambajije icyo kigo ndakiyoberwa barambwira ati biragoye kumukurikirana
birumvikana ko bigoye ikigo cy'imfubyi kiri muri uganda umuntu akakijyamo agasangamo umwana azi ko ababyeyi be bariho ntababwira ati uyu mwana afite ababyeyi ndabazi we yarajyanywe n'iki yakoraga muri croix rouge yego yakoraga muri croix rouge icyo gihe yaratubwiraga ngo nzasubirayo mbikurikirane ubwo se umuntu ukora muri croix rouge ntabwo yarazi amategeko ya croix rouge uko ateye sinzi niba ari umwanya yaba yarabuze ariko nuko yatubwiye cyakoze nyuma yaho twaje hari umubyeyi yaje kutubwira ko yamwumvise avugira ku ijwi rya amerika avuga ko yabaga mu nkambi ya nakiva
uravuga anderson avugira ku ijwi rya amerika yego yego ngo yavugiyeho rwose
ku ijwi rya bibiri na kabiri na bibiri na gatatu
ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga
yego
ubwo ari mu kiganiro agasaro kaburaga nahita mubona yaba ubundi abantu bahise hano mu kiganiro ngerageza ku nubwo bwose ari benshi ariko ngerageza kugumana amazina yabo icyo nibuka ni uko ari umuntu waje arangisha avuga yuko ari mu nkambi ya nakivare uwo ndamufite ntabwo nzi niba ari ntakirutimana anderson ariko umuntu waje ambwira yuko ashakisha ababyeyi bari atazi aho bari ariko ko ari mu nkambi ya nakivare we nzashaka ndebe niba ari anderson waba ugifite amahoro n'imana ubwo nahita mbahuza nzamubona niba ari we yego yabivugiye icyo gihe rero kutubura ubu ababyeyi barambwiye ati twabuze uburyo kuko ntabwo twari kubona umunyamakuru uti rero kuva wageze ikiganiro uzashakishije ijwi rya amerika ubabaze ariko se ntirenganya kuki utashatse eric bagira ubusa cyangwa se asumuta kaboyi ni abanyamakuru b'ijwi rya amerika aho ngaho i kigali ni ukuvuga ngo ntabwo nari kubona biragoye cyangwa wari warandangiye ambwira ko ambwira ngo nazagana nko ku ku nkiko izi manza wenda zibera mu rwanda baba bahari ko naza kubonaho umunyamakuru w'ijwi rya amerika nkamusaba nkabimusaba akabangiza uko nagendaga nkura niko nagendaga ngira ubwo bwenge
uri umuntu mwiza uri umuntu mwiza wagize neza kugenda buhoro no gukomeza gushakisha ariko uzajya wumva n'ikiganiro agasaro kaburaga kandi ubishishikarize n'abandi buri cyumweru uko ikiganiro kirangiye buri gihe nibutsa nimero mushobora kumbonaho nimero itaziguye kandi nkibutsa n'abantu bose banshaka ko kungeraho nta kiguzi nta kiguzi umuntu agomba gutanga kugira ngo angereho kino ni ikiganiro cy'amahoro n'ikiganiro cy'urukundo n'ikiganiro kitagurwa ndetse ariko se wakigura ngahe nagira ngo nkubaze umbwize ukuri ntumbeshye ntirenganya ushize imyaka myinshi ushaka kuza muri kino kiganiro birumvikana ko hari abantu bagiye bakubwira bati tuzagufasha mu bagufashije kugira ngo ungereho hari uwaba yarakwatse amafaranga michel muhawe n'imana niwe wakwatse amafaranga akubwira ko azakugeza ku ijwi ry'amerika mbwira rwose uko yabikubwiye kugira ngo naba yiyumva niba hari n'abandi yaka amafaranga nabo bumve uko abigenza yakubwiye ate yabikubwiye ngo iki yabikubwiye muri aya magambo
namusabye nimero zawe arambwira ngo ntabwo yazima ngo ahubwo nzagende anyandikire kuri telefone yiwe akwandikire hanyuma ashyireho nimero zacu ku buryo uhamagaye waduhamagara ngo ni aya serivisi nuko ya serivisi ndavuga kukwandikira akohereza ubutumwa
yego nibyo tuyamuhera
hanyuma se wowe nta telefone ufite
nanjye ndayifite nanjye naribajije mwabanje kugira ngo ni n'umutekamutwe niba muntegereje kumva n'ijwi ryawe burana nabyo nari mbifite amakenga ariko kuko ijwi ryawe ndizi nahise numva ko ari wowe niyo wabona navuze ni ndumva ko niba atekereje ntiwasanga ari uguteka ari uguteka umutwe ariko nasanze nimero zawe ari zo ariko ari uko akwihisha inyuma nyine agakora ari amanyanga none se kugira ngo wowe unyandikire wowe ubwawe kubera ko nta butumwa bwa misheli nabonye nimero yanjye wayibonye uti ejo yambwiye ko iyo yarambwiye gusa ngo yakwandikiye kuko imyirondoro yanditse ku rupapuro arambwira ngo yayikoherereje mu gitondo ujye namubwiye se ko atarampamagara arambwira ati wasanga buriya yaribagiwe ariko yari yambwiye ko azabavugisha igihe iminsi mikuru ivuyemo ati bwizo noneho nimero umwandikire umwibutse ko guhita nkwandikira rero gusa hari hashize nk'ibyumweru bibiri ntekereza ko yazima kera vuba nampamagaye nuko yazimpeye uyu munsi urumva rero warahombye kubera kutamenya kubera kutumva kenshi ikiganiro agasaro kaburaga kubera ko nkunda kubyibutsa kenshi nkabwira abumva ijwi rya amerika ko ikiganiro agasaro kaburaga ari ikiganiro kitagurwa ko nta mafaranga twakira ko umuntu wese witwaje ikiganiro akakubwira ko azakugeza kuri venuste nshimiyimana ku ijwi rya amerika akaguca amafaranga ujya umenya yuko ayo mafaranga uyamuhereye akamama nimero y'ijwi rya amerika nimero yanjye nimero nkoresha ndayitanga buri munsi mu kiganiro uko kirangiye iyo nimero ndayitanga nkayibwira abantu kugira ngo bayimenye bayikoreshe bongere baduhamagare reka rero iyi nimero nongere nyitange nawe uyandike uzayihe n'abandi kandi iyi nimero nta kiguzi nta kiguzi ni nimero y'urukundo ni nimero y'ijwi ry'amerika ni nimero y'agasaro kaburaga ikiganiro cyagiyeho kugira ngo gihoze abababaye kireme imitima ntabwo ari ikiganiro kigomba gusahura abantu ushaka rero kuza muri kino kiganiro azajya duhamagara kuri zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo nawe ntirenganya wongere uyumve uyifate zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nimero wayifashe nayifashe uzayihe n'abandi kandi uzayikwaka ntuzamuca amafaranga iyo nimero ntigurishwa iyo ni nimero y'urukundo iyo ni nimero y'amahoro iyo ni nimero y'ubumwe iyo ni nimero y'ineza ntuzagire uwo uyiha ngo umuce amafaranga iyo nimero muzayikwirakwize mu rwanda hose umuntu wese waba uzuwe azajya ahamagara agasaro kaburaga atishyuye ayo mafaranga babaca ibihumbi icumi yakwishyurira abantu batatu mituweli bagasagura n'ay'umubyizi ayo rero ni amafaranga menshi ku munyarwanda nyaboneka ntimuzagire uwo muca amafaranga mumuganisha ku rukundo ahubwo muzarumuhundagazeho ngaho rero ndagushimiye cyane ko wabaje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze ndashakisha amakuru ya mukuru wawe anderson ntakirutimana ndebe yuko namubona hanyuma mbahuze hagati aho ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane namwe
agasaro kaburaga
hashize imyaka mirongo ine n'itatu nyiramajyambere munira atandukanye na nyina mu karuziga hawa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'ibiri nyiramajyambere wari ufite imyaka ibiri yatandukanijwe na nyina amusiga muri uganda ari mu kiganiro amushaka atuye mu karere ka musanze umurenge wa muhoza akagari ka mpenge umudugudu wa mpenge ni ukuvuga ngo ikibazo cyanjye mama wanjye duherukana kera yabaga muri uganda aho bita masaka senyange
muherukana kera muri uganda mwabanagayo cyangwa
oya niho navukiye ariko we niho nawe niho yabaga njye naje kuza mu rwanda nyuma
yego
ubwo tuza kuburana sinzi ngo yarapfuye cyangwa niba abaho hari abantu bajyaga bambwira ngo aracyariho akumvira ubushobozi bwo kujya kumureba wowe wamusize muri uganda mu buhe mwaka
duherukana yaje mu rwanda muri mirongo inani na kabiri muri mirongo ine na gatatu kundeba duherukana icyo gihe ariko nsobanurira niba ntacyo bigutwaye kugira ngo usige mama wawe muri uganda wowe uze mu rwanda byatewe n'ikintu kubera ko muri uganda wumvaga amazi yaho atakuryohera wari usanze papa wawe wabaga mu rwanda niki cyatumye usiga mama wawe muri uganda ukaza mu rwanda
ngewe nabanaga na mama mu bugande haza imiryango yo kwa papa iranyirinzana mu rwanda nuko twatandukanye
mama wawe akitwa nde
mukaruziga hawa
mukaruziga hawa yari yarashakanye n'umuyisilamu
papa wanjye yari umusiramu bamwitaga agacikoma musa
bari batuye hehe muri uganda
masaka senyange masaka senyange hanyuma abo bene wanyu baje kugutwara bakakugarura mu rwanda bakujyanye hehe bakujyanye mu ruhengeri bakujyanye i kigali bakujyanye i kibungo bakujyanye he
banjyanye mu ruhengeri
hanyuma aba ariho ukurira
iyi niho nakuriye muri iyi myaka yose ishize kuva muri mirongo inani na kabiri ntabwo wongeye guhura na mama wawe
ntabwo twongeye guhura
nta bantu bajyaga bava i bugande bagiye guca inshuro ngo baguhe amakuru bakubwire niba mama wawe akiriho
hari umuntu wari utuye nawe musanze twambese twine narakuze mbabona yari umushoferi atwara ibikamyo tanzania afite amakuru ambwira ko nyuma ya jenoside ambwira ko yaba yaramubonye
yamubonye muri tanzania cyangwa amubonye muri uganda ahita ataha mu rwanda uramubonye tanzania ariko uwo muntu nawe yarapfuye birangira nawe atongeye kumpa amakuru tanzania yamubwiraga ko yamubonye hehe ko yamubonye yamubonye mwanza yamubonye dar es salaam yamubonye he
yambwiraga ko yamubonye dar es salaam
icyo gihe yari afite undi mugabo cyangwa se yari akiri kumwe n'uwa mbere
oya papa we bari baratandukanye kera ubwo urumva ntabwo batandukanye ndi gatoya mfite nk'imyaka itanu ubwo rero yarashatse undi mugabo
birashoboka dar es salaam yakubwiye aho ashobora kuba yari atuye agace yari atuyemo ni kwa kundi nyine abashoferi baba bagenda nibwo yamubonye wageze mu rwanda mirongo inani na kabiri wari ukiri muto wari ufite nk'imyaka ingahe mfite imyaka itanu
wari ukiri muto ngubu uri umudamu mukuru urijigija ndashaje ndi umukecuru urijigija urijigija mama wawe kuba warakuze utamubona ni ibintu byaguhungabanije na n'ubu biracyampangayikisha kuba ntazi niba arapfuye cyangwa se niba ariho
birumvikana kuri utabona mama wawe wagira ubukwe ntabahari wabyara ntaguhembe warwara ntagusure ibyo nabyo nyine ni ibintu bidatanga gutekana ubu se nimba mama wawe ariho akumva muri kano kanya niba ari dar es salaam cyangwa mu wundi mujyi wa tanzania cyangwa se mba yasubiye ni buganda akaba akumva muri kano kanya wowe munira umukobwa we ni iki wumva ushaka kumubwira umaze imyaka yose irenga mirongo itanu utamubwiye namubwira ko mukunda kandi ko mukumbuye ko mukeneye ko abaye akiriho yaza nawe yashaka ukuntu yasiga wenda nimero akazashakira kuri iyi nimero urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagerageza gushakisha ndahamya y'uko ubu ngubu hari abantu benshi bakumvise nabo bamwumvise bakamumenya bazamubwira yuko umushaka mukaruziga hawa ni mama wawe wowe witwanye n'amajyambere munira ukaba utuye i musanze ni mu karere ka musanze ngaho rero ukomere ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana
murakoze namwe
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko murisanga ku ijwi ry'amerika nibabwire anonsiyata atuye mu karere ka gasabo umurenge wa gisozi akagari ka munezero umudugudu wa nyakariba yumvise umwana witwa nyiraneza utuye mu bubiri ashaka umuryango mu kiganiro agasaro kaburaga yumva ari umwana we naramwakiriye ari hano mu kiganiro makumyabiri n'ebyiri rero z'ukwa cumi n'abiri saa tanu z'ijoro ku gasaro n'icyo kiganiro ndakikubise kinyuzeho numva baranye umwana urangisha umuryango numva umwana witwa nyiraneza bakamwana yitwa nyiraneza wahiye akaboko k'ibumoso wabuze icyenda n'akanafite imyaka ine mbihuje numva n'uwanjye
wumva n'uwawe hanyuma se mwibutsa mwatandukanye umuti
duhungana mu buryirwa hano hantu bita mu nzovu irwaye munsi ya muhondo ari kumwe n'undi mukobwa duhuye arambwira ati zara mukwakire kandi uwo mukobwa sinari muzi tuburana gutyo rero mu masasu umwana ndashakisha ndaheba ngeze aho ndarekera ubwo hari mu kuhe kwezi ni mu kwezi kwa kane ubwo rwose intambara yabaga abantu birukanka mwari mutuye hehe twari dutuye n'ubundi ku gisozi gisozi ya kigali ya kigali
ubwo mwahunze mugana hehe twahunze twerekeza iriya za rushashi none namubuze ntitutaranagira za rushashi yeye
yari afite imyaka ingahe
imyaka ine
hanyuma ubwo bushye bwe bwo ku kaboko ni akahe kaboko kahiye ni ak'ibumoso ni ak'iburyo
ni ak'ibumoso
yatwitswe n'iki yahiye yokejwe n'igikoma ikubisemo akaganza
ubwo se yagize ubushye bukabije ku buryo yahise avanamo ubumuga yahiye ku buryo rwose inyama zari zarashizeho neza nibwo yari atangiye gusa nk'aho akira ariko inkovu ikigaragaramo cyane ububisibisi butabutumye bukabije kuko rwose kari karahiye cyane ariko kasaga nk'aho kamaze gusa nk'aho gashaka koroherwa nabonaga ari inkovu ishobora kuzaterana cyane ariko kubera ko yari muto wenda nari mfite ukuvuga ngo wenda bizasa nk'aho bijya guhashya igaragara atari itagize itasamye cyane
hanyuma se yari afite imyaka ine yitwaga nyiraneza niryo zina yari afite
yitwaga nyiraneza yari afite imyaka ine irenzeho wenda nk'amezi abiri
nta rindi zina yari afite nta rindi zina yari afite
atari yarize ngo atari buhamagaraga yitwaga uwizeye imana umwungiriye neza mwazampuza nawe nkabona umwana ariko ntabwo napfa kuguhuza n'umwana ntaramenya niba ari uwawe mubyeyi niyo mpamvu dukora za nketi ugomba kubanza kumpa ibimenyetso binyereka ko umwana ari uwawe yari umwana ufite umubiri rwose ugenda rwose igituza kiririya rwose mugari mugari no mu gituza no mu maso ni mugari ongera unyibutse gatoya urambwiye ko ari mu kwezi kwa kane intambara igitangira ariko ugereranije ni mu cyumweru cya mbere cyangwa cya kabiri umunsi mwatandukanye n'uwo ushaka umunsi twatandukanye nko mu cyumweru cya kabiri icyumweru cya kabiri tubare neza kugira ngo utaza kwibeshya reka ngo ufashe kubara cyari kitaruzura icya kabiri ahari rwose yego ubwo icyumweru cya mbere kugira ngo mubure bafata kigali ariko kigali yafashwe mu kwezi kwa karindwi
bavamo bavamo bavuga ngo barasohokamo abantu bagenda birukanka abantu bava i kigali rwose two twirukankaga twese tugenda nibwo wamubuze
nibwo namubuze mu kwezi kwa karindwi ubwo ari mu kwa karindwi ariyo gihe basohokeyemo uko dusohokamo tugenda twirukanka abantu bagenda rwose nicyo gihe namuburiye ubwo ukomeze utegereze wizeye nza ndakomeza nkore ubushakashatsi ndebe uko nagerageza guhuza amakuru ndebe niba koko uwo mwana uvuga niba ari uwawe ni wowe waritangaje denusi nahise nandika n'izina ryawe wararivuze yego ubwo rero uzanyemerera umwana witwa nyiraneza wabuze icyenda kandi afite imyaka ine wahiye akaboko k'ibumoso yego nzashimishwa no kuguhamagara nararyiyumviye ntawabinyumviye nzashimishwa no kuguhamagara nkubwira yuko uwo mwana nasanze ari uwawe ameze utegereze wizeye wategereje imyaka mirongo itatu iminsi mike ntabwo izakunanira kugira ngo ndangize ubushakashatsi hanyuma uhamagare ubu wambonye noneho ntabwo uzongera kukumbura nimero urayizi uzanyandikire ntuzampamagare kubera ko ntuzambona ariko unyandikira nzagusubiza hanyuma rero nzakubwira ukomeze utigeze wizeye wakoze cyane imana iguha umugisha
nawe wakoze imana iguha umugisha umurimo imana yaguhaye ugukomerezemo amaboko kandi ni ukuri imana igushyigikira umubyeyi mwiza
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga hashize imyaka mirongo irindwi semanyana zakariya atandukanye na mukuru we kanyamurera matayo kanyamurera yavuye mu rwanda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'ine agiye i burayi ariko indege musiga muri uganda nk'uko murumuna we abivuga yaratuye ahitwa mitiyana nubwo atakiriho semanyana arashaka abamukomokaho atuye mu karere ka gakenke umurenge wa muhindo akagari ka musenyi umudugudu wa musenyi hari mukuru wanjye wari utuye mu bugande wapfuye yego
nkaba narabarizaga niba hari umwana waba warasigaye muri uwo muryango
uwo mukuru wawe yitwa nde
yitwaga kanyamurera matayo kanyamurera matayo yari amaze igihe kingana icy'ab'i bugande muheruka muri mirongo itandatu na kane yaje sinongeye kumva amakuru ye yaje yavuye i bugande yagarutse mu rwanda yavuye i bugande yaje kudusura arongera asubirayo yaje kubasura mwari mutuyeho icyo gihe twari dutuye muri komine musasa kigali ngari hanyuma yari agarutse mu rwanda avuye i bugande iyo bugande yari yahageze ate ubundi yigaga mu iseminari akora i kigali yageze i kigali bamuhaye indege ngo ajye i burayi ageze ikambara indege mpahaguma yo gusa indege imujyanye i burayi imugeze bugande musigayo
azimira yo gutya nuko abayo aba umuturage waho ubwo hari mu buhe mwaka ajya kujya i bugande ni muri za mirongo itanu na kabiri gusa ngushubije inyuma niba byibuka yigaga mu ihe seminari hari za kabgayi yigaga mu seminari kabgayi avamo ajya gukora i kigali ari umusemuro w'umuzungu harimo umuzungu n'uwari ushatse kumujyana i burayi
bashatse kumujyana i burayi bageze kampani indege iramutakwa n'uburangare hanyuma agumye i bugande yashatse umugore yashatse umugore ubwo yazaga mu rwanda muri mirongo itandatu na kane yaje wenyine yaje mu rwanda muri mirongo itandatu na kane nanjye nigaga mu seminari nibwo namubonye wowe wari muri seminari wari i kansi wari i kabgayi wari hehe nanjye nigaga i kabgayi mirongo itandatu na kane
hanyuma se aje yaje afite umugore n'abana oya yaje ni wenyine arongera asubiza ubugande akababwira ko akora iki bugande ubwo yari atuye ngo ahantu hitwa mitiyana ngo singo nambuti yari umuturage usanzwe nyine ariko ngo yayoboraga na za singo aho ngaho mitiyana hari abanyarwanda benshi hari abanyarwanda benshi cyane kuko nabwo yazanye n'abandi banyarwanda barongera basigaye
asubirayo yababwiye impamvu asubiyeyo yabonaga u rwanda rudasobanutse agahitamo ku ubwo yasubiyeyo kubera ko hari hameze neza ariko naje kumwandikira ntiyasubiza agomba kuba yarapfuye ngo mu ntambara za izina n'ino icyo gihe niho yapfuye abana baraturongera bajya za kampani yapfuye arwana ari ku rugamba ashaka nawe kubohoza igihugu cyangwa se yapfuye amaherere nk'uko abandi baturage babigana yapfuye mu bari abayobozi icyo gihe nawe ngo yari mu bayobozi bo hafi y'icyaha komera hanyuma se abo bana yasize batorongeye bakajya i kampala hari uwo mwigeze kuvugana hari uwaguhaye amakuru yabo zisoma nazigoye mukuru umuhungu wanjye ngo tubikurikiranye nta makuru yabo rwose baragiye baratorongera nabaza n'abantu bakoraga iwe nabo bambwira ko batazi aho bagiye kuko bari mu bugande gutya
ariko se muzese manyana ko abanyarwanda genda amahanga wa mugani wa mukimbiri nibuka neza wagutukaga akakubwira ngo uzagenda amahanga abanyarwanda ko ubugande twarabugenze turabuzi wabuze koko umunyarwanda n'umwe wabaye imitiyana wakubwira ko yarabutswe kanyamurera ko yamubonye ko azi urubyaro rwe
ahubwo no muri iyi minsi hari uwo twabona nyamurera ko yabaga iwe akapa agasa azi ko ari umutware w'icyaha aho ngaho ariko intambara ye y'umugore irabahitana
ndasaba cyane kugira ngo mubumva ijwi rya amerika muri kano kanya habe harimo abantu babaye ibugande babaye imitiyana bashobora kudufasha kugira ngo bibutse niba uwo munyarwanda kanyamurera baramubonye kanyamurera matayo wavuye mu rwanda muri za mirongo itanu na kane akajya ubuganda akaza kuhagaruka mirongo itandatu na kane aje gusura umuryango bari batuye ababyeyi yaje gusura ababyeyi babakiriho yego hanyuma agasubirayo nyuma rero akaza kugwa muri izo ntambara za idi amini n'abandi barwaniraga ubugande ejo yaguyemo ubwo ntitwongeye kumva amakuru ye icyo twifuza amagingo ya ni uko urubyaro rwe muri bo haba hari uwakumva akamenya yuko afite se wabo wowe uri murumuna wa kanyamurera ubwo rero bakumva yuko bafite se wabo uri mu rwanda witwa semanyana zakariya none niba hari umwe mu bana be bariho ukumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira
ahubwo ngenda biranambabaza kubona rwose ntabona amaraso ye ngo nibuze imubone mu maso na papa yagiye gupfa rwose akijyana isambu ngo ndabahe umwana uzaba
uyimukomereze none rero babwire muri make y'urwo rwanda urimo babwire icyo ubashakira gikomeye cyane cyane izo mpanuro umusaza yagusigiye
kubera rwose ubutuye mu gihugu cyiza cy'amahoro baje ntabwo babura aho baba na bakuru banjye baracyariho ariko bahora bamunyishyura ngo nzamushakishe ngo nimba mbone n'uburyo akanatayo kaboneka nakwishima rwose mwaba mukoze ahubwo ngira akana nabona urakoze ndahamya yuko ubu ngubu kuza mu kiganiro agasaro kaburaga niyo ntangiriro z'ibyishimo niho byose bitangirira cyane cyane icyo kiganiro nkunda gukurikirana kuko nanjye nahunze njya kongo ariko abana banjye baragenda barahunguka barongera baza bansanga inaha rwose bose ntawasigaye ni byiza cyane
kandi bitewe n'ijwi rya amerika ndagushimiye cyane ukomeze wumve ijwi rya amerika ushishikarize n'abandi kuyumva ni radiyo y'amahoro ni radiyo ihuza imiryango ni radiyo ibaha n'amakuru asobanutse amakuru yizewe amakuru y'impamu ubwo mbonye izindi foromasiyo z'aho yari ari neza neza naje guha uzaba ugize neza dukomeze dushakishirize hamwe ndagushimiye rero mzese manyana zakariya kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nshimire n'imfura yawe nkunda imfura zakariya wanyandikiye ambwira ati data arashaka kukuvugisha nabikoze ngaho rero amahoro y'imana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ndakira uwimana chantal mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine yari afite hagati y'imyaka ibiri n'itatu nta kintu yibuka icyazi ni uko we n'ababyeyi be bahungiye muri tanzania uko yagarutse ntabizi icyo azi ni uko yitwaga ku bw'imana atuye mu murenge wa byishyura akagari ka kibuye umudugudu wa nyabikenye nzanye muri iki kiganiro ni ukugira ngo ndebe ko nanjye nashakisha umuryango nanjye ngira umuryango
nawe ugira umuryango ni ukuvuga ko nta muryango ufite
iyi ntawe mfite ntawe nzi
kuba utazi aho ukomoka waba uzi igihe watandukanye n'umuryango wawe
igihe naba nzi ni igihe nyine cyari icya jenoside bari mu guhunga ubwo amakuru nari mfite twarahunze tugera ngo muri tanzania tugeze muri tanzania igihe cyo sinamenye icyakoze uko nagarutse bangaruye mu rwanda ariko mu kugaruka badushyira hariya rwanteru muri kirehe cyari ikigo cya kuwa ruje ubwo rero nibwo numvaga yuko ari abana bagiye bakurwa muri tanzania nyine ni icyo gihe twaburaniye n'umuryango wanjye
none se ugereranije waba warageze muri icyo kigo cy'imfubyi ufite imyaka ingahe imyaka ingahe ntabwo mbizi ntabwo nabimenya kuko naje kukivamo naje kukivamo hari undi muryango wundi w'urusizi umfashe ngo ndi uwabo ubwo mu kurangira biza kurangira umwana wabo abonetse abonetse biba ngombwa y'uko nongera bamfata bansubiza mu kindi kigo cyari i rusizi ukumva rusizi ubwo ariko icyo ngo bari bagendeyeho ni uko bambazaga ngo nabanaga nande naravugaga ngo nabanaga na nyogokuru ubwo nawe rero uwo muryango wari wamfashe nabo ngo uwo mwana yari yarajyanye na nyirakuru ariko mu kujyana na nyirakuru ngewe nyogokuru bari baramwishe nzi ko nabonye bamwica muri jenoside ubwo ngubwo mama akaza kumfata akanjyana basanze bamwishe akanjyana nyine niko gufata inzira yo guhunga ubwo rero urumva uwo muryango rero ntukire wagendeyeho unyita ngo ndi uwabo nyine biba ngombwa yuko nanafata amazina y'uwo mwana wabo ayanjye nitwaga ku bw'imana ubwo rero kugeza iki gihe nitwa uwimana shantari kubera nyine ariyo nyine nahise mfata nubwo nahise mva muri uwo muryango ubwo ariko niyo nakomezanyije ariko ayiwe numvaga bampamagara ni ku bw'imana mbese mwari mutuye he
mu rugo nyirizina yego ndashaka kuvuga aho wari aho wabanaga na nyogokuru ni hehe urahibuka
oya ntaho nibuka
unamaze gukura ntabwo hashakishije ngo umenye aho iwanyu bari batuye
urabona nyine kuruwa ruje yajyaga iza igafata amafoto mbega ni ibyo ngibyo yajyaga iza nyine igafata amafoto kuko nta makuru ahagije naba mfite mfite uretse kuba naba mfite iryo zina ku bw'imana nkaba mfite n'utundi tumenyetso hari nabonaga mu nzira tugenda aho ngaho twari turi aho muri tanzania uko hari hameze muri iyo nkambi nta kindi nta gace iyo nkambi mwarimo muri tanzania icyo wibuka cyayo ni iki icyo wibukamo yari yegereye amazi ariko nkabona ni amazi magari harimo amato noneho impande yaho hacagamo umuhanda impande y'ayo mazi hacagamo umuhanda inkambi iri haruguru umuhanda uri hagati amazi ari hepfo turi muri iyo nkambi nararwaye mama abaye ariho yabyibuka nararwaye banyotse inyotso guhera aho umugongo utangira kugeza aho ijosi rirangirira hose no ku nda barayinyotsa sinzi uburwayi nari ndwaye ubwo sinzi n'umuntu waje gupfa sinzi uwo ari we gusa barambwiye ngo mperereho utwonda ariko sinzi uwo ari we ariko ntabwo yari mama kuko mama barashaho mu nkambi mama turakomezanya tugeze haruguru nibwo yabwiye umuntu ariko numva amuhamagaye mu izina niba ari igiki niba ari rafiki ni hagati y'ayo mazina ni uko nyashikanye aramuhamagara aramubwira ati se wahantu haje uyu mwana ariko ku bigaragara yari amuzi noneho ubwo uwo mugabo yari amfashe niba ari umugabo niba ari umusore ariko yari ageze muri icyo kigero yari amfashe akira ku rutugu anshyize ku rutugu ubwo yamusigishije intambwe aragenda tugeze imbere yaje kunkura ku rutugu anyereka aho ngaho nyine biza kurangira nanjye sinzi ngo mama byagenze utumva twari tumusize inyuma uwo nawe aragenda nanjye nguma none se aho wahavanywe n'andi nanjye ubwo ntabwo mbizi bishoboke kuba ari abantu baje ahari bakandarura bakagenda banjyanye sinzi n'ukuntu nagarutse mu rwanda ibyo byose muhunga mwahungiye muri tanzaniya kuba mwarahungiye muri tanzaniya ni ukuvuga yuko ukomoka mu gace k'uburasirazuba bw'u rwanda nanjye rwose niko ntekereza ntabwo bishoboka yuko wakomoka i rusizi ntabwo iyo uza kuba uri muri rusizi muri mirongo icyenda na kane cyangwa icyenda na gatanu wari guhungira i bukavu ku bahunze iyo uza kuba uri mu majyaruguru wari guhungira iyo za goma n'ahandi waba uri mu majyepfo ugahungira i burundi waba uri iburasirazuba ugahungira muri tanzania ubwo rero iwanyu ugombe kuba ukomoka mu cyahoze ari perefegitura ya kibungo bishobotse waba no ku gace gatoya kaza bugesera aho ngaho ahandi ubwo twazamura gato tukageza no ku mutara tukareba ko byahagera ariko aho ukomoka ni aho ngaho aba twumva hano ku ijwi ry'amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga waba yarabuze umwana ufite hagati y'imyaka ibiri n'itatu hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatandatu muri mirongo icyenda na kane bahungira muri tanzania umwana w'umukobwa witwaga kubwimana waje kurwarira mu nkambi bakamwotsa ubwo rero uwo mwana w'umukobwa afite imyotso itagaragara ariko umubyeyi we wenyine niwe wamenya aho iyo myotso iherereye aramutse atwumvise akavuga ati umwana ashobora kuba ari uwanjye yaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo dushobore kubahuza nawe ku bw'imana witwa uwimana chantal uyu munsi kubera impamvu wadusobanurira ariko turakwita ku bw'imana kugira ngo umubyeyi wawe n'abandi bakuzi ndetse n'uwo mugabo cyangwa uwo musore wagutwaye ku rutugu ariko akaza gutakobwa mama wawe akagusiga atamubwiye akagusiga ku nzira uwo nawe niba akiriho uwo mwana niba amwibuka akaba yibuka n'umubyeyi wari umuhaye ngo amumutwaze nawe yatugana kugira ngo dushobore kumuhuza n'umuryango we kubw'imana uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga dore wa munota ntanga kugira ngo muvuge ikibari ku mutima niba mama wawe akumva cyangwa se papa wawe cyangwa undi muvandimwe ntacyo wibuka birumvikana niba hari ukumva akaba agushaka nawe umushaka n'iki wumva ushaka kumubwira
ndababwira yuko mbakumbuye cyane kuko nanjye mfite intimba nyinshi yuko mbaho nta muryango mfite ntawe nita mama papa tante n'abandi n'abandi cyangwa kubyara ugahembwa nk'ababyeyi gutyo ndabakunda kandi ndabazirikana igihe cyose mba mfite icyizere y'uko nababona komeza utegereze wizeye impamvu irahari kandi n'imana irakureba ndahamya nkomeje yuko nzagira amahirwe yo kongera kuguhamagara nkubwira yuko nakuboneye umuryango nkwifurije amahoro y'imana yego murakoze
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu mukansoro beatrice yaburiye abana babiri mu cyahoze cyitwa zayire bageze ahitwa rubutu abo bana ni rachel wimana wari ufite imyaka cumi n'irindwi akaba yari uwa mukuru we na thomas mugabo bakundaga kwita sankara akaba yari imfura ye mukansoro atuye mu karere ka nyanza umurenge wa kibirizi akagari ka rwotso umudugudu wa mutima ikizanye muri aka gasaro kaburaga ni uko nakomeje kumva amatangazo ahita nkumva murashakisha ababuze ababo bakababona nanjye rero nibwo buryo narinzemo ngo mubimfashemo kubera uw'imana arasheri nabuze na mugabo tomasi bakundaga kwita sankara
mwaburaniye he twaburaniye muri congo tugeze ahantu bita irubutu mugeze urubutu mwari mwageze kuri
twari twageze ishyamba n'ubundi twari mu ishyamba noneho rero ubwo ngubwo haza kongera kuba akaduruvayo turirukanka ubwo uwimana arasheri mubura gutyo na mugabo tomasi
none se abo bana bawe bari bafite imyaka ingahe icyo gihe
icyo gihe uwimana arasheri ni uwa mukuru wanjye yari afite imyaka cumi n'irindwi mugabo tomasi bakundaga kwita sankara we yari afite imyaka itanu
bahunga barajyanye cyangwa se nyine habaye ako kaduruvayo uvuga mwese mukwira imishwaro ubwo buri gihe twabaga uwimana rasheri yabaga ari kumwe na tomasi sankara hose aho twagendaga duturutse za bukavu tugenda babaga bari kumwe ubwo rero byarakomye ntabwo ntabwo nzi ko bakomeje kujyanirana
turi muri mirongo icyenda na gatandatu utandukanye n'abana bawe rashira uwimana na thomas mugabo bakunda kwita sankara uri muri ako gace ka rubutu mu ishyamba rinini mbwira wowe wagarutse inyuma cyangwa se warakomeje ujya imbere ugenda wabonye ubabuze uterera iyo wigarukira inyuma byagenze gute
twarababuze ubwo ngubwo twarakomeje turagenda ariko tugeze hari ahantu twageze ku mugezi wa hirugutu turicara turategereza ngo turebe ko bari inyuma abaje bakatubwira ko batababonye noneho ubwo rero bigeze ahari mu mugoroba nanone turahaguruka turagenda tubonye tutongeye kubabona
ariko se mbwira bambwiye yuko abantu bahungaga iyo bageraga aho bageze bajyaga mu dutsinda dushingiye ku duce bakomokamo mu rwanda ku makomini se ku mirenge se ku maserire se mwebwe abo mwahunganaga mugenda mwari kumwe mu nkambi mwakomokaga hamwe mu rwanda mu gace kamwe ku buryo wavuga uti abana banjye abo twari kumwe bari babazi
tugiye basenya inkambi tugenda ntabwo abo bandi twabanaga twaje ku ntabwo twakomezanyije banyuze ukwabo natwe tunyura ukwacu tugenda gutyo ntabwo twakomeje kugendana abo twagendanye bamwe baragarutse nk'uko nanjye nagarutse mu rwanda
mbese tomasi mugabo niwe wari umuhungu wawe wenyine n'umwana wenyine wari ufite icyo gihe oya nari mfite abandi babiri ubu nabo ndacyabafite bari aho usibye papa wabo witabye imana nyine nkasigarana abo ngabo babiri
bari bakiri batoya ku buryo ubwo umwe ari umuhetse undi hari umufashije bari bakiri batoya kuko umutoya we nagunze muhetse n'undi mufata mu ntoki noneho uwimana arashiri amfasha uwo nguwo bakagendana turi kumwe mukuru wanjye amumpaye ngo amuhaze uwo mwana
hanyuma se muri iyi myaka yose ishize nta bantu bavuye muri ako gace ka rubutu baba baraguhaye amakuru yarashiri ngo bakubwire nimba yaragiye muri angora bakubwire se niba yararongowe hari abana b'abakobwa numvise ko bagiye barongorwa bakiri batoya kubera impamvu zitandukanye nta makuru yabo nta makuru yabo nongeye kumenya usibye gusa ko nakomezaga ashakisha no muri za muri kuruwa ruje inaha mu rwanda za kacyiru ko nagiye nigererayo nkareba ngayo
cyane cyane ku mwana ntanga amatangazo
wagize neza cyane cyane ku mwana nka tomasi imyaka itanu yari mikeya ku buryo uwamubonye wese yagombaga guhita amugeza ku ku miryango yifasha abo bana badafite ababyeyi nubwo bari kumubonana na rasheli nabwo ntabwo byari kubabuza kugira ngo nawe bamuhe ubufasha ariko uyu nguyu tomasi yagushoboraga kuba yarafashwe n'imiryango yita ku bana bari bonyine none rero rasheli ashobora kuba nawe yarakomeje imana yaramukomeje akaba ari ababyeyi be baracyari aho n'abo bavugimwe bose bari aho bari inaha mu rwanda nawe ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho azumve ubutumwa bwawe na papa we na mama we baracyariho ni ukushakishiriza nk'uko njya numva rwose buri gihe mba nzi ku ijwi rya amerika buri cyumweru
uri umuntu mwiza none se niba rashiri akumva muri kano kanya niba sankara wawe tomasi mugabo akumva muri kano kanya akavuga ati uyu ni mamu dushaka niba abana bakumva ni iki wumva ushaka kubabwira
rwose ikintu ushaka kubabwira icya mbere mbabwira ni uko u rwanda uba ari amahoro nicyo mbashishikariza ntabwo ari rwa rwanda rwa kera ikindi mbabwira ni uko tubakumbuye bagomba kuza cyangwa bakatumenyesha ko bakiriho karashemu w'imana abavandimwe babe bose baracyariho na mama we na papa we baracyariho na mugabo tomasi uwo twakundaga kwita sankara abo bavandimwe babiri bakuru be bariho nabo rwose babumva ku ijwi rya amerika bakwifuza gutanga amakuru yabo ubundi bakaza tukaba mu rwatubyaye nta kibazo kirimo rwose ni amahoro
wakoze cyane rero kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana rwose imana iguha umugisha cyane iguhe amahoro ku mubiri no ku mutima urakoze cyane umuryango wawe bose murakoze rwose
agasaro kaburaga karabonetse ikiganiro cy'uyu munsi cy'agasaro kaburaga hano kirangiriye mbashimye kwa mwagukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere ngisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru mbibutse kandi ko kuza mu kiganiro nta kiguzi ababasaba amafaranga babizeza kubageza ku ijwi ry'amerika baba bababeshya muzantume ku buntu bw'imana nzatumika ku buntu naho ubutaha mwari kumwe na venisite nshimiye imana
agasaro kaburaga karabonetse